no more worries, time to play.
Attamooltaan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata adoolessa 12 bara 2022 sagantaa har'aa waliin antuu jibee horaati. Hongee Somaaliyaa keessaa ilaalchisuun gabaasa qindaa'e akkasumas dhukaasa jumlaa Ameerikaa keessatti irra deddeebi'uun raawwatuun haleellaa dhaqqabuu xiqqeessuuf teeknooloojii haaraa ba'e irratti gabaasaalee dhiyaatan oduudhaan booda dhiyeessina. Bakkeewwan hambaa seenaa Oromiyaa ilaalchisuun illee keessummaa dubbisni jira. lammii biyya hindii haqa hacaaluu wallee jedhu weellisaniif seenaa isaanii kabiroo irratti dubbisnee jirra keessummaa keenya waa'ee uummata oromooti oduutu dursaa gara bafaqaaduutti isin dabarsa.
arga fuunee akka mooltanii hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Tigraay keessatti walwaraansa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifameen badiinsa uumame deebisanii ijaaruudhaa fi sochii taasifamu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka hojjetu mootummaan Itiyoophiyaa murteessuu isaa Ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Sagantaa dandamannaa biyyoolessaa yookiin naashinaal riikaverii piroogiraam jedhamee tilmaamame bu'uuraalee misoomaa deebisanii ijaaruu tajaajilawwan barbaachisaa ta'an fooyyessuu akkasumas yeroo walitti bu'iinsaa hokkora saalaa irratti hundaa'een warreen miidhaman gargaaruu irratti akka ta'e ministeerri maallaqaa Itoophiyaa ibsuun isaanii gabaasameera. Sochiin deebisanii ijaaruu kun kan taasifamu gargaarsa maallaqaa ebilla darbe baankii addunyaarraa argame doolara miiliyoonii dhibba sadiin akka ta'e ibsameera. Sochiin deebisanii ijaaruu kun kan raawwatamu dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjira tajaajila piroojeektii yookaan UNOPS jedhamuun akka ta'e kan beekame yommuu ta'u, dhaabbatichi itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu amma haalli Tigraay keessa jiru fooyya'ee mootummaan hojii isaa Tigraay keessatti jalqabutti jedhameera. Hawaasaalee Itoophiyaa walitti bu'iinsaa fi balaa hongeetiin miidhamanii gargaaruudhaaf baankiin addunyaa ji'a darbe waliigaltee liqii miiliyoonii dhibba torbaa fi miiliyoonii kudha shanii mootummaa Itoophiyaa wajjiniin taasisuu isaa Ajaansi Firaans Pirees gabaaseera. Godina bulchiinsa Shawaa Kaabaa daangaa bulchiinsa Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti walitti bu'iinsa dilbata darbe taasifameen namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee hin beekamne du'uun isaanii ibsamee jira. Daangaa bulchiinsa aanaa Efraataa Gidim isa bulchiinsa Shawaa Kaabaa jala jiruu fi aanaa Jillee Dhumuugaa isa bulchiinsa Oromiyaa jala jiru irratti dhukaasni qawwee taasifamaa akka ture jiraattonni sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Yeroo ammaa humni naga eegdota mootummaa bakka sanatti kan bobba'an yommuu ta'u, sababa walitti bu'iinsa dilbata darbe raawwate kanaan kan ka'e namoonni kumaan lakkaawaman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara magaalaa Ataayyeetti seenaa akka jiran ragabaatonni himuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Dhimma kana ilaalchisee ibsa kan baase paartiin mormitootaa Iizamaan mootummaan akka nageenya lammiilee biyyattiitiif eegumsa taasisuu fi sababa walitti bu'iinsichaa addaan baasee akka furmaata kennuuf gaafatee jira jedhameera. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa duraanii Obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi dhimma hoogganaa duraanii dhaabbata Meeteek Jeenaraal Kinfee Daanyoo irratti raga bahaa himatamaa ta'anii mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhimmi obbo Hayilamaariyaam ragaa ba'uudhaa fi mana murtiitti dhiyaatan waa'ee bittaaf gurgurtaa dooniiwwan dhaabbata tajaajila geejjiba galaanaa Itoophiyaa ilaalchisee himannaa abbaan alangaa Jeenaraal Kinfee Daanyoo irratti dhiyeesse irratti. Abbaan alangaa mootummaa federaalaa dooniiwwan lamman sun ittuu gatiin isaanii birrii miiliyoonii dhibba shanii ol ta'ee jiru meeteek kan bitee birrii miiliyoonii jaatama qofaan jechuudhaan himannaa malaammaltummaa hoogganaa dhaabbata meeteekii duraanii irratti dhiyeessuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera. Muummeen ministeeraa taayitaarra jiru yookaan taayitaarraa bu'e yommuu himatamaa mootummaan himatee fi ragaa ittisaa ta'uudhaan mana murtiitti dhiyaatu obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi isa jalqabaatii jedhameera. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mahammud daawwannaa hojii guyyoottan afurii fi Eertiraa keessatti taasisaa turan raawwatanii guyyaa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'uu isaanii Birhaanee Barahee Asmaraarraa VOAdhaaf gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhutti pireezidaantiin Somaaliyaa turtii isaanii keessatti pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ta'uudhaan miseensota waraana lafootii fi makaanaayizidii Somaaliyaa warreen waggaa sadan darbanii fi Eertiraa keessatti leenjii fudhachaa jiran daawwataniiru. biyyi Somaaliyaa fi Israa'el walitti dhufeenya dippiloomaasii uumuudhaaf deemaa jiru jechuudhaan odeeffannoon maddeewwan oduu biyya Israa'el tamsaasan dhugaa miti jechuudhaan hanga'oonni mootummaa Somaaliyaa haalanii jiru. Gabaasaan VOA Mohaammed Dihaayisan Moqaadishoo irraa akka gabaasetti dhaabbileen odeeffannoo biyya Israa'el lama chaanaalii kudha lamaa fi kaan niwus jedhaman dubbii himaan pirezidaantii Somaaliyaa dhimmichi paarlaamaa Somaaliyaa irratti dhiyaate irratti mari'atama jedhaniiru jechuudhaan wanti gabaasan akka dhugaa hin taane kan ittuu eenyummaan isaanii ifa hin taasifaman dubbatanii hanga'aan mootummaa Somaaliyaa oduun sun haa ta'u jedhamee uummata Somaaliyaa dogoggorsuudhaaf kan tamsa'eera jedhaniiru. Somaaliyaa ilaalchisee oduu dhugaa hin taane tamsaasuun kunis bara waliigaltee Abrahaam jedhamu kaasee akka ta'es hanga'aan kun dubbachuun isaanii gabaasameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Joo Baayiden, Pireezidaantii biyya Meeksikoo Andirees Amaanuweel Loopeez Obraadoor qibxataa har'aa simatanii marii taasisanii jiru. Waa'een godaantotaa, waa'een nageenya daangaa biyyoottan lammanii fi Waa'een diinagdee ijoo marii hanga'oota lammanii akka ture ibsamee jira. Hanga'a gameessi bulchiinsa Joo Baayiden akka oduu gabaastotatti himanitti biyyoottan lamman akkaataa eegumsa daangaa fooyyessuu lakkoofsa godaantotaa dabalaa deemaa jiruu fi akkaataa humnoottan seera kabachiisuu qindeessuu waa'ee enerjii qulqulluu fi diinagdee irratti waliigaltee irra gahanii jiru. Pireezidaantiin Meeksikoo kaleessa yommuu oduu gabaastotatti dubbatan. Qaala'insa jireenyaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo mudate ilaalchisee haala waliin hojjechuu danda'uu irratti akka mari'atan ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fane wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. somaaliyaan keessumaa yeroo ayyaana idaal adhaa beeladaalee gara giddugaleessa bahaatti erguudhaan beekamti garuu hongee hamaan gaanfaa afrikaa mudate beelada miliyoonaan lakkaa'aman fixee qonnaan bultoonni beeladaalee horsiisan kanneen somaaliyaa keessaa rakkoof saaxilee jira kaan isaaniillee mooraa namoota qeerraa buqqa'anii keessa jiraachuuf dirqaman gabaasaa mohaammed sheek nuur jaallanne dhiyeessa.
waggaa keessatti yeroo ayyaanni iid al adhaa. gabaanii namni itti heddummaatu kan gurgurtaa loonii inni handaara magaalaa moqdishootti argamu barana qabbanaa'aa ture musliimonni ayyaana kana loon qalachuun baatii adoolessa keessa guyyootii walitti aanan sadiif kabajatu barana garuu gatiin qaala'uu isaatiin kan ka'e namni hedduun bitatanii ayyaana kana kabajuu hin dandeenye mohaammed abdii akka jedhanitti reettii bitachuuf lafa gabaa kana dhufan garuu gatiisaa hin dandeenye.
ganama kana beeladaalee bitachuuf namoota gabaa kana dhufan keessaa tokko ani waan karoorfanneef gatiin ittiin gurguran waliin simanne sababaansaa gatiin gurgurtaa guddaa ta'ee jira.
qaala'insa jireenyaaf caamsa beeladaalee miliyoona hedduu biyyooti gaanfa afrikaa keessatti fixe sana komatu hayyoonni. iddoo biraa bakka namoonni manaaf qe'ee ofii irraa godaanan mooraa keessa qubatan keessatti maarshee saalaasaw namoota kabiroo waliin foon kennamu eeggataa jiru abbaa ijoollee sadii fi harmee isaanii umriin dullooman ka qaban saalsaw kutaa shabalee sagada'aanu kan soomaaliyaa keessatti beeladaalee horsiisaa turan.
I owned a herd of animals, but all of them died in the drought.
loon horsiifannu qabna turre garuu caamatu hunda isaanii fixe kana malees caamuma kanatu akka mooraa baqattootaatti galu nu dirqisiise.
qaala'insi jireenyaa fi caamni dhiibbaa geessise qaba ka jedhan gorsaan ministeera gargaarsa namoomaa kan soomaaliyaa hasanise sochiin ayyaanaaf taasifamuu fi gurgurtaan beeladaalee gara biyya alaatti erginus akkasuma miidhameera jedhu.
As a result of the drought, nearly 700,000 Somali animals.
sababaa caama kanaatiin beeladaaleen somaaliyaa keessaa kuma dhibba torba ta'an kanneen akka gaalaa sa'aaf re'een dhumaniiru beeladaalee isaanii kanneen dinagdee isaaniif utubaa ta'an kanneen akka aannanii fa'iif madda ta'an dhaban kanaaf godaanan.
pireezidaantiin soomaaliyaa hasan sheeh mahmud dhaamsa ayyaana iid al adhaa lammiiwwan biyyattiif dabarsaniin
walaalaha soomaaliyeed
obbolaan kiyya ka somaaliyaa obboloota keessan kanneen haala hamaa keessa jiran gargaara olloota keessan hiyyeessota maatii rakkataa jiran hangamiyyuu haa ta'u haa xiqqaatus gargaara.
Maarshee Salaasaawuuf kanneen biroon loon horsiisaa turan akkasumas jireenya gaarii qabaataa turan sun akkuma lammiiwwan Somaaliyaa kanneen biroo hiyyuma hamaa keessa jiru. Hegeree maaltu dhufuuf akka jiru hin beekamne keessa jiran.
yuunaayitid isteetsi keessatti dhukaasa jumlaa dhiyeenya kana raawwatameen rifattee ennaa jirtu kanatti ogeeyyiin teeknooloojii tokko tokko akkaataa miidhaan gahu ittisuun danda'amu irratti fuulleffataa jiru dhuga baastuun voa juulii taaboo abbootii qabeenyaa teeknooloojiiwwan qawwee adda baasuu danda'u hojjetan lama waliin mari'achuun gabaasteetti kuno. hookarri qawwee ameerikaa keessatti raawwatamu sadarkaa weeraraarra gahee jira lammiiwwan ameerikaa hedduun illee nuffaniiru.
Namoota du'aniin arge reeffa lafarra cicciisu.
biyyattiin waa'ee mirga qawweef seera to'annoo qawwee irratti wal qoqqoodaa'inaa jirtutti dhiyeenya kana mana barumsaa lafa gabaa guddaaf bakka agarsiisa hawaasaatti dhukaasa jumlaa baname teeknooloojii hanga tokko kan du'a qawwee xiqqeessuuf gargaaru irratti xiyyaafatameera.
Dhukaasni mana barnootaa Paarkilaand keessatti eega geggeessame yeroo muraasaa booda manni barumsaa intalli koo keessaa barattu ennaa kellaa keessatti ittifaman maal gochuu akka qaban shaakala hojjechuu jalqaban shaakala ennaa namni dhukaasuuf kellaa isaanii seenu maal gochuu akka qaban agarsiisu isheenis kanatti mufattee gara manaatti deebite nutis kun dhaabachuu qaba waan tokko hojjetamuu qabaa jenne.
dhaabbanni laahiif ziiroo ayis jedhamu sooftiweerii qawwee adda baasuu danda'u kasammuu namtolchee fayyadamuun daataa kaameeraa nageenyaa jirurraa xiinxaluudhaan qawwee barbaadu hojjete sooftiweeriin sun qawween akka jiru adda baasuuf gargaara.
namoonni teknooloojii ka fuula namaa adda baasu hojjechaa akka jiran argeen jira kaameeraa naga eegumsaa ka duruu jirutti fayyadamnee qawween jiraachuu adda baasnee jedhee yaade.
yeroo ammaagaa suuraa nama dhukaasa banee jedhame. argachuu danda'u gosa meeshaa waraanaa inni qabateef bakka inni jirullee adda baasuu danda'u teeknooloojii kana jalqaba kan hojiirra oolche mana barnootaa sadarkaa lammaffaa niiwujersii keessa jiru kan rankookaas vaalii jedhamu hoogganaan mana barnootichaa kiristoofer heelig akka jedhanitti yeroo teeknooloojii kanaan shaakala akka waan namni dhukaasu keellaa keessa jiruutti geggeessinu gatii ziiroo aayis qabu ilaalchisee dhuguma ija keenya kan bane kanumaa jedhan. manni barumsichaa teeknooloojiitti fayyadamuudhaan shaakala yeroo dhukaasni jiru geggeessee jira kunis sekoondii sagaltama keessatti gara nama hidhate sanaatti isaan geesse kunis yeroo teeknooloojii malee shaakalli wal fakkaatu geggeessamu sa'aatii kennameen ol fudhata haala kana mara keessatti yeroo deebiitti kennan gabaabsuuf kunis lakkoofsa namoota du'uu danda'anii gad xiqqeessa. iddoowwan uummataa gurguddoon tokko tokko karra teeknooloojii kanneen iskaanaroota fayyadamaniif teeknooloojii biroo qawweef meeshaa waraanaa biroo dafanii adda baasuu danda'an gargaaramu kunis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakka tokko akka seenan kan taasisu yoo ta'u hojiillee hagas hin danqu bara kana hanga ammaatti yuunaayitid isteetsi keessaa dhukaasni jumlaa dhibba sadii ol raawwatameera teeknooloojiiwwan kun dhukaasa dabalataa ittisuuf wabii kennuu kan hin dandeenye ta'us. iddoowwan uummataa nageenya isaanii eeguuf tattaaffii taasifamu keessaa tokko. ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaati. bakkeewwan seena qabeeyyiin oromiyaa silaa jaarmayaa tokkummaa mootummoota yuuneeskootti galmeeffamuuf turan hanqina qorannoo mudateen deemsi galmeessuu isaanii duubatti harkifachuu biiroon aadaaf tuurizimii oromiyaa sagalee ameerikaaf ibsee jira obbo saaliin mohaammed aangawaan biiroo aadaaf tuurizimii yeroo ammaa bakkawwan seena qabeeyyiin afur kan yuuneeskootti dhiyaatan yoo ta'u holqa soofamar dabalatee hambaaleen lama hanqina qorannoo mudateen galmeen isaanii duubatti harkifatee jedhan. xilaahuun gabrasillaasee qorataan hambaalee kan abbaa taayitaa hambaalee itiyoophiyaa kanarratti waan jedhan qaban galmoo daawwittu gabaase.
Akka biiroon aadaa fi tuurizimii jedhutti naannoon Oromiyaa yuuneeskootti kan fudhatamaa argate hambaa seenaa takka qofaa qaba. Innis sirna gadaati. Kanattis dabalata dhiyeenya kana hambaaleen afur yuuneeskoodhaaf dhiyaachuu obbo Saalim Ammaa aangawi biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa biyyooti himanii jiran.
Hambaalee dhaabbatoo keessaa afur yuuneeskootti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Isaanis paarkiin biyyoolessa gaarreen baalee, holqisoo humar. Dirreen Sheek Huseenii fi Malkaan Qunxurree yuuneeskootti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Kana keessa adeemsa gaariirra kan jiran nama kan yeroo ammaa adeemsa gaariirra jira jedhamee fudhatamu. Ulaagaa yuuneeskoo sanaan paarkiin biyyoolessa gaarreen baalee olmoost murtoodhaaf kan bule ta'uu isaati yuuneeskootti jechaadha. Waa sadii jedhama gaafa galmaa'u reejistart nootii reejistart rifar kan jedhu yaa'ii kanarratti kan inni jedhu ulaagaa sana yoo guute. Reejistardi jedhanii fudhatu yoon guune rifar keessa deebiidhaan haa ilaalamu yoo jedhame keessa deebimu lakki ulaagaa yuuneskoon baasii kana guutu yoo ta'e immoo hin galmaa'u kan jedhu kana yaada kan eegannu waan ta'eef sadarkaa kana geessifneerra paarkiin biyyoolessa gaarreen baalee dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan hojii hojjetame. Malkaa Itoophiyaanis asuma itti waamni isaa biiroodhaa fi asuma naannuma ollaa Finfinneedha kan jiru lafa arkeeoloojiiti. Innis yuuneskoodhaaf nomineeshin faayiliin isaa eviriitiin hojjetame. Yuuneskoodhaaf ergame innis koomenti godhaa jiru. Soofumarii fi dirreen Sheek Huseenis yeroo dheeraadha galmee yeroo keessa kan turani. Isaan kunniinis adeemsa Yuuneskoon barbaadu koomentiin kan kennamee kan deebi'ee fi isa koomentii kenname sanarratti immoo deebinee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Keessumaa jedhu obbo Saalim Ammaa qorannoon dirree Sheek Huseenii fi holqa soofumarratti gaggeeffamaa ture ammas danqaa mudatee jira jedhu.
Gara baalee kanatti qabeenya gurguddaa jira amma yuuneskoodhaaf kan kaadhimaman keessaa hambaan sadii achitti kan argamu dirree Sheek Huseen Olkafaa Umarii fi paarkiin biyyoolessa gaarreen Baaleeti. Isaan kunniin akkuma jedhame yeroo bal'aadha kan fudhate achi keessatti immoo waan guutamuu qabutu jira. Fakkeenyaaf holqa soofmar gaafa yuuneskoodhaaf dhiyaatu hambaa makaa yookaan miiksid heriteej jedhameeti nomineeshin faayilii keessatti dokumentoonni qorannoon dhiyaatan achi keessatti miiksid heriteej jedhama. Kana jechuun dhimmi aadaa jira, dhimmi uumamaa yookaan qabeenyi uumamaa jira. Achi keessatti karaa kanaan dhiyaate yeroo sana garuu naannoo sanatti yuuneskoon dhufee yeroo garaagaraati. Koree teeknikaas ergee tallaalaa ture waan hanqina jedhanii isaan kaan keessaa tokko dameen aadaa achi keessatti faayila sana keessatti dhiyaate fi liivingi kaalchar yookaan hambaan ijaan mul'atu sochiin isaa mul'atu qabatamaan bal'inaan kan hin mul'anne ta'uu isaa. Caalmaatti hambaa makaa jennee galmeessuu yookaan dhiyeessuu caala ji'oo paark yookaan lafa qabeenya uumamaa jedhamee yoo dhiyaate irra caalatti ulfaatina argata. Inni kun qorannoodhaan sirriitti gabbatuu qaba kan jedhu kana yaadota akkasii kana hayyoonni kaasaa turani. Kan biraa qorannoo dhumtii holqaatu gadi fageenyaan qabudha. Wanti isaa koompileeksiidha. Guddaadhas. Teeknooloojii ammayyaas kan barbaadu jira. Beekumsa ammayyaas kan barbaadu jira. Isa kana qixa kanaan hubatanii akkasitti qorannoon karaa guutuu ta'een gaggeeffamuu dhabuun kun baayodaayivarsiitiin kan biqiltuus kan bineensa simbirroota garaagaraas achi keessa jiran jiru. Inni kunis karaa guutuu ta'een qoratamuu dhabuun kun ulfaatina naannoo sana jiruu fi buufama naannoo sana jiru sirriitti agarsiisuu waan hin dandeenyeef akka hanqinaatti kan yuuneskoon koomentii kan kenne.
Obbo Abdul Jaliil Anwaar dursaa misooma tuurizimii Waajjira Baalee Bahaati hanqina qorannoo dirree ishee kuseen mudate akkasittiin ibsu.
Isaan kunneen galmee yeroo irratti kan galmaan yoo xiqqaate naannoo waggaa kudhanii turanii jiran jechaadha. Kana keessaa dirreen shakanaa Huseen galmee yeroo irratti erga galmaa'ee booda dhaabbiidhaan galmeessuudhaaf qorannoon yookaan ammoo arkiteekcharaal diizaayiniin isaa haalli ijaarsi gamoowwan sanii qoratamuu qaba ture sadarkaa addunyaatti ogeessa arkiteekcharaatiin qorannoon isaa gaggeeffamuudhaan wal qabatee. Galmee dhaabbiirratti osoo galmaa'iin hafeera.
Obbo Xilaawwan Gabrasillaasee abbaa taayitaa eegumsaan baalee seenaa Itoophiyaatti ogeessadha. Qabeenyi seena qabeessi biyya tokkoo yuuneeskootti yoo galmaa'u dursa sadarkaa galmee yeroof dhiyaatu keessa turaa jedhu. Kanaanis galmee yeroo kana keessa hambaalee seenaa afran kan naannoo Oromiyaa afranitti dabalatee ka saddeet ta'an Itoophiyaan yuuneeskoodhaaf dhiyeessitee jirti jedhu.
Nomination dozeer ለሁለቱም ተሰርቶላቸው ተልኮ ኮሜንቶች መጥተው እንደገና በኮሜንቶቹ ላይ በድሬሽ ሁሴን ላይም በሶፍመር ላይም በኮሜንቶቹ ላይ ተሰርቶ በተለይ የሶፍመርን ወደ ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት ነው Dosee qorannoo lameenuu jechuun soofumariif dirree kuseeniif qopheessinee hirkinee sanarrattis yaadi kenname ammas yaada dhiyaate sana guunnee yuuneeskoof deebisnee turre. Keessattuu ka soofumar ganna lama dura dhiyaatee ture na yaadadha. Qorannoon isaa gama qabeenya uumamaaf aadaan galmeessisuuf ture sanaafis dhaabbileen yuuneeskootti dhimma kana lamaan irratti gorsa kennaniif qorannoo taasisan dhufanii ilaalanii achi koreef dhiyaatee gulantaa hambaa seenaaf qabeenya uumamaa dhiyaateen galmeeffamuu hin dandeenye. Sababni isaa holqii kun nu biratti kan kiiloomeetira kudha shan dheeratuu fi bishaan keessa darbu ta'us sadarkaa addunyaatti garuu kan kiiloomeetira kuma tokko fa'aa dheeratan jiru jechaan nu duraa kufe. Yaa ta'u malee qabeenya albuudaaf kan lubbu qabeeyyii of keessaa qabuun yaalaa jedhamee jira. Sanaan malee inni duraa nu harkaa kufee jira.
Obbo Xilaa'uun gama dirree Sheek Huseeniin garuu qaamoleen ijaarsa gamoo qoratan dhufanii haa qoratanuudhaaf caalbaasii baafne hamma gatii caalbaasii baafneetiin qaamni dhufee qoratu dhabame duubatti harkifatee jedhu. Kanas ogeeyyii seenaa gamoo qoratan kan biyya keessaan qorachuuf baranatti jirraa jedhanii jiran. Hambaalee seenaa Itoophiyaan galmee yeroo yuuneeskoof dhiyeessitee jirtu paarkii gaarreen baalee dirree Sheek Huseen bakka qorannoo arkiyooloojii malkaa qunxurree holqa soofumar teessuma lafa geediyoo hambaay'ee haa fi gaarreen eguraalsaa ka tigiraayitti argaman akkasumas teessumaa fi qabeenyawwan seenaa naannoo haroo xaanaa ta'uu himanii baranaaf galmee murtee yuuneeskoof teessumni lafa geediyoo dhiyaachuu dubbatanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmu daawit finfinneerra.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara qophii torbanii waa'ee uummata oromootti ceena. dhalataan biyya hindii dr raavii kaant makaarlaa yuunivarsiitii amboo keessatti barsiisaa faayinaansiiti garuu hojii isaanii idileetii ala tajaajila hawaasaaf ogummaa muuziqaa jaallatu keessumaa yaadannoo weellisaa hacaaluu hundeessaatiif sirba isaan afaan oromootiin baasanii weellisan kan haqa hacaaluu jedhamu baay'ee isaan beeksise naakoor malkaa waa'ee hojii isaanii kan dr raavii haasofsiisuun gabaasi qindeesse kunoo.
Hintaalee hintaalee hintaalee hintaalee.
Dooktar Raavii Kaant Makaarlaa jedhamu Yuunivarsiitii Amboo keessatti kolleejjii biizinasii fi ikoonomiksii irratti piroofeesara gargaaraa mana barnootaa faayinaansiiti.
Maal jettee gaafa duuti uftee ol seentee balbalaa rukuttee hachee koo sin harkaa fudhattee waaya keef chellisuu hin tolu oolma keef kunisiif hin malu.
Amboo keessa waggoota shaniif jiraachuu isaanii dubbatu. Bakka deeman hundumaatti hawaasa waliin walii galanii jiraachuu dubbachuun amboo keessatti illee akkasuma wantoota hawaasaan wal qabatan irratti fuuleeffannoo kennanii akka hojjetan dubbatu. Dooktar Raavii haala ittiin wallee Hacaaluu Hundeessaa haqa ittiin gaafatan walaloo isaa barreessanii fi sirban irratti akkas jechuun dubbatu.
Two years ago I have I am here in Ambo. I witnessed uh, the sad the saddened situation of death of Hacaaluu Hundeessaa.
Waggaa lamaanarraa as magaalaa Amboo keessan ture. Yeroo oduu gaddisiisaa ajjeechaan weellisaa beekamaa Hacaaluu Hundeessaa dhaga'amu. Uummatni hangam akka Hacaaluu Hundeessaa jaallatu yeroo si kanan beekuu danda'e. Hacaaluun akka weellisaa qofaan taane kanan hubadhe garuu tureeni. Quuqama inni uummata isaa uummata Oromoof qabuun irratti arge. Hacaaluun nama addaa ta'uusaa seenaa jireenya isaa gaafachuu fi dubbisuudhaan hubadhe. Sun ammoo caalaatti akkan isa hubadhu na kakaase. Namni kun maaliif goota Oromoo akka ta'e sirriittan qoradhe jaalala uummataa hangas gahu kana eessaa fidee kan jedhu iyyaafachuun eegale.
Akka baate taftee hin deebine haala keessa jirtus nuuf hin naamne duuti kee duuti ta'e hibbooti hima yaa sabaaf wal hammaqsa walitti hima haqasaa hagaafa ammaa haqasaa hagaafa ammaa.
Rarraawiin haala ittiin wallee kana hojjetan yommuu ibsan akkas jedhu.
I, I, when I gone through his biography and history, I found it is very much inspira- in, inspiring to all the people.
Hanguman waa'ee isaa beekaa dhufeen allee dur yeroo biyya koo ture indiyaa keessatti jechuudha sagantaawwan garaa garaa irratti nan sirban ture sirba haacaaluu jedhu kanallee guyyaa kabaja yaadannoo isaa waggaa lammaffaa irratti anillee yaadannoo isaafan hojjedhe ani hacaaluu baay'een jaalladha sana booda afaan ingiliziitiin waa'ee hacaaluu hundeessaa ilaalchisee walaloowwan baay'een barreesse dabareewwan hojii kan yuunivarsiitii amboo keessatti argaman kanneen biroo akkasumas barattoota koo muraasatti agarsiiseen akka isaan afaan oromootti naafii kan hin taasise anis namoota muuziqaa qindeessan waliin wal argeen irratti dubbadhe isaanis naaf qindeessan kana gochuuf yeroo baatii afurii hanga shanii ga'us natti fudhateera sirbi kun jaalalaaf kabaja hacaaluu hundeessaaf qabu kanan ittiin agarsiise dooktar raaviin kaayyootti wallee kana baasaniifis yeroo dubbatan.
The main motto of this song is to reach to accomplish his goals of Hacaaluu Hundeessaa.
Kaayyoon koo waan Hacaaluu Hundeessaa jalqabe kaayyoon isaa akka galmaan gahu taasisuuf beeksisuudha. Anis akka uummatni kaayyoof abjuusaa dhugoomsu gochuuf kakaasuudha. Gadduurra jabaatanii cimanii yaadaa fi kaayyoon isaa akka galma gahu gochuudhaaf jedheeni kanan sirba kana hojjedhe yoo uummatni tokko ta'ee hojjete milkaa'ina argamsiisuu danda'a. Akka biyyaattis uummatni Itoophiyaa tokko ta'ee hojjechuun jijjiiramaaf onnachuu qabaan jedha. Wallee yaadannoo waggaa lammaffaa weellisaa jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaaf hojjetan kana maatiin Hacaaluu Hundeessaa ni beekuu jennee gaafannee ni jirra. Dooktar Raaviin akkas jedhu.
Waayifaaf Hacaaluu Hundeessaa Kiyaa has come over here.
Haadha warraa Hacaaluu Hundeessaa kiyyaatti agarsiiseen ture dhimma kana. Sirbi kuni ifa kan ta'es haadha warraa Hacaaluu Hundeessaatiin. Gara amboo dhuftanii barsiisuu keessanitti akkasumas immoo wallee kana yaadannoo Hacaaluu Hundeessaaf taasisuu keessanitti anis gammadeeraa maatiin koos gammanneerraadha kan naan jette.
Duuti kan kee dachee mara raasee xiqqaa guddaa bakka jiru kaasee afaan faajii harkni hin naqatu haga fannoo gumaan kee akka baatu.
Dooktar Raaviin wallee afaan Hindii kan fiilmii bara 1998 bahe fiilmii biyya Hindii keessatti beekamtii qabu taateewwan bebbeekamoo kan akka Shaarukaanii fi Kaajal akkasumas Raanii Mukarjii irratti hojjetan kuchi kuchi hottaa'ee jedhamurraa haala kanaan sagalee isaaniitiin weellisanii jiru.
ना जाने कैसा एहसास है बुझती नहीं है ये प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए सगले अमेरिका नाकुर मलका अम्बुर्रा
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii fi instagiraam irratti argachuu dandeessan marsariitii keenyarraas voa afaan oromoo yoo jettan ni argattu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina. gulaalaan sagantaa kanaa namuu daandii piroodiyuusariin keenya biraan haayilu ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa kan qindeessite immoo tigisti gammeetii kan isin keessummeessantuu jibee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti godha.